iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanye mwabonye butandukana radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu uwa gatandatu muhire kuri mwese aho muherereye tubafitiye amakuru ibiganiro iwanyu mu ntara n'umuziki mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika muri kumwe na thomas kamirindi amakuru hano i washington dc hateraniye ihuriro ry'iminsi ibiri ryitwa rwanda day rihuje abanyarwanda baba mu mahanga no mu rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimo na perezida paul kagame intumwa yacu yihariye edi rwema ararikurikirana iri koraniro ry'iminsi ibiri ribera hano mu murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika ryatangijwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ibiganiro biritangiza byibanze ku bucuruzi n'amahirwe ari mu rwanda mu bijyanye n'ubucuruzi francis gatare uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu rwanda rdb ari nawe wayoboye ibiganiro byo ku mugoroba w'ejo yibanze ahanini ku byo u rwanda rumaze kugeraho mu nzira yo kwiyubaka no guteza imbere ubucuruzi mu gihugu yibukije ko u rwanda nk'ibindi bihugu byo ku isi rwagizweho ingaruka n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda yagaragaje ko ubukerarugendo ubwikorezi inzego z'ubuzima n'amashuri biri mu byabangamiwe cyane n'icyo cyorezo yerekanye ko nyuma icyorezo kirangiye ubukungu bw'igihugu bwongeye kuzanzamuka atanga urugero rw'uko mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ubukungu bwazamutse ku gipimo cya cyenda n'ibice bitatu ku ijana uyu yahamagariye abanyarwanda baba hanze gushora imari yabo mu rwanda pascal murasira uyobora ikigo gishinzwe guteza imbere ibitekerezo byo guhanga udushya northcan east africa wari mu bavugiye muri iyi nama yunze mu rya bwana gatare agaragaza ko u rwanda muri iki gihe ruri mu bihugu byakira abashoramari benshi uyu munsi u rwanda bitewe n'uburyo rwabashije kujera kiriya cyorezo twari turimo ubu uyu munsi ibintu byose byaratangiye abashyitsi baraza abashoramari baraza ndetse nk'uko babyumvise mu kiganiro hari benshi bari kugenda bimura amakampani yabo ibigo byabo by'ubucuruzi hanze mu bihugu dusanzwe tuzi ko biteye imbere nk'ubwongereza ugasanga babyimuriye mu rwanda ku buryo na wa muntu uri muri diaspora hano ushaka kugira ufite umushinga cyangwa se ufite bizinesi ashaka gukora yaza akayitangira mu rwanda kuko mu rwanda ni ahantu uretse n'abanyarwanda n'abanyamahanga nabo barahisanga so umwuka rero ni mwiza buri wese ni karibu arisanga mu rwanda kandi bizinesi opportunities zirahari ari nyinshi kuba mwafashe uyu mwanya mukibanda cyane ku bucuruzi icyo mwifuza kugeraho ni ibintu bibiri urebye ahanini icya mbere tubashaka yuko abantu basobanukirwa ibibera mu gihugu za opportunities ziri kubera mu gihugu icya kabiri turashaka yuko ba bantu bari muri diaspora abanyarwanda bacu bari muri diaspora ndetse n'inshuti z'u rwanda ntabwo ari diaspora gusa nabo baza bakaza mu rwanda bagashora imari mu rwanda bagatangiza ibigo by'ubucuruzi byabo mu rwanda cyangwa se bakanafatanya n'abanyarwanda bahari naho byaba bivuze yuko batavuye mu bihugu bari muri uyu munsi mu bihugu by'amahanga ahubwo bakaza mu gihugu cyangwa se bagashaka abafatanyabikorwa basanzwe bari mu gihugu basanzwe bafite ibigo by'ubucuruzi bakaba bakorana bose bakagura hari icyo mubona bimaze kumara umusanzu wabo kugeza kuri iki gihe mubona uhagaze oh cyane rwose hari amafaranga boreza mu gihugu arimo aragenda yiyongera umuyobozi wa rdb yavuze ku buryo hafi mirongo itandatu ku ijana by'ishoramari ribera mu gihugu rituruka mu banyarwanda baba bari imbere n'abari hanze y'igihugu bakaba ari ikintu gitanga icyizere tukaba tunizera yuko iyo mibare izakomeza kugenda izamuka kugeza aho b'abanyarwanda nabo rino terambere turi kuvuga u rwanda rugenda rugeraho abanyarwanda niryo bagenda baryibonamo kandi baryungukiramo
usibye ibiganiro bitandukanye byateguwe muri iyi rwanda de ibera hano muri leta zunze ubumwe za amerika hateguwe n'ibitaramo bitandukanye byo gususurutsa abitabiriye iyi rwanda de intore masamba na ruti joweri bamenyerewe cyane mu ndirimbo gakondo bari mu bazataramira abitabiriye rwanda de ni ikintu cyiza cyane kidushimisha gusigasira umuco kuko igihugu kitagira umuco kiracika iyo rero ni impano ni ubumenyi ni ikintu tugomba gukora gishoboka cyose kugira ngo uwo muco wacu ibyo byiza by'u rwanda izo ndangagaciro zitagira aho zijya ahubwo zigacengera mu banyarwanda bose kugira ngo babigire umurage kandi nabo bazabirage n'abato ruti joweli uracyari muto abajeni benshi muri iki gihe usanga indirimbo baririmba n'indirimbo zitandukanye cyane n'izo uririmba kuri wowe kuba warahisemo kuguma kuri gakondo n'iki cyabiguteye ku bwanjye nka rumata navuze nti ndi umujene ariko ndi intore ariko nkagira n'amahirwe yo kuba iruhande rwa koci buri gihe ndi intore ihamiriza na mbere y'uko ndirimba negereye igihugu cyanjye cyane mu ndirimbo mu mbyino mu ijwi nkumva negereye igihugu cyanjye binyongera no gukunda igihugu cyanjye kurushaho abanyarwanda bitega iki muri iyi rwanda de cyane cyane ku ruhande rw'abahanzi nk'aba
abanyarwanda barakumbuye bakumbuye inganzo iganje inganzo iganje ni gakondo bakumbuye kwegerana n'u rwanda kandi indirimbo ibisigo ibi byacu bijyanye n'umuco bibahuza n'u rwanda cyane nyuma y'umunsi wa mbere wahariwe ahanini ibiganiro ku bucuruzi ibikorwa byinshi nyirizina biraba kuri uyu wa gatandatu hateguwe ibiganiro bitandukanye birimo ikizavuga ku rugendo igihugu cyanyuzemo muri iyi myaka mirongo itatu irangiye mu rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane hazaba ikindi kizavuga ku buzima muri rusange bw'igihugu n'iterambere mu by'ubukungu binyuze muri siporo n'imyidagaduro uyu munsi uzasozwa n'ijambo rya perezida paul kagame rizakurikira no kwakira ibibazo by'abanyarwanda bitabiriye iyi rwanda de tubibutse ko hari hashize hafi imyaka itanu nta rwanda de itegurwa iheruka yabereye i boni mu gihugu cy'ubudage edi rwema ijwi ry'amerika mu mujyi wa washington hano i washington kandi abarundi bakoze ikoraniro ryitwa pureya burekfasiti burundi uretse gusenga barebeye hamwe n'uburyo bwo gutsura ishoramari mu burundi mugenzi wacu oriyani itangishaka nawe yarikurikiranye twatanguje proje twise burundi oasis of east africa akaba ari umugambi uje gufasha gukorana na leta cyane cyane muri viziyo ya nyine icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'uburundi nyine icyubahiro evariste ndayishimiye yuko uburundi bwoba igihugu cyifashe muri ibihumbi bibiri na mirongo ine hamwe n'igihugu rero giteye imbere mu bihumbi bibiri na mirongo itandatu uwo mugambi rero ukaba uje cyane cyane kugira ngo ushigikire imigambi ya leta ijyanye cyane cyane mu gisata cy'ingenzi hamwe n'igisata cyo kugwiza umwimbu mu cyane cyane mu gitego cy'ikawa tukaba rero twari ngaha muri amerika aho twabitanguriye muri washington dc aho twatumiye abagwizatunga bo ngaha muri amerika kugira ngo tubasabe kuza bwa mbere kubasobanurira neza umugambi uwo ari we hama rero no kuza kudufasha mu buryo bw'imitahe muri iyo porogaramu rero kuri iyi myaka icumi ikurikira tuzokwegeranya umuriyaridi w'amadolari akaba ari miliyoni ijana ku mwaka kugira ngo zifashe amaporoje y'abapurive ajyanye n'igisata cy'ingenzi turizme hamwe rero n'igitego cy'ikawa kugira ngo gikwire hose ku isi abantu baba bagira ibibazo bitandukanye haba abarundi n'abanyamahanga mubona bafise ishaka ryo guterera mu iterambere ry'uburundi hama bimwe mu bibazo byari bihe byishuwe bite yego cyane uburundi iyi shusho riko rirahinduka ni nyabagendwa ni kazoza ni igihugu cyifashe ni igihugu ubona yuko mu minsi iri imbere mu myaka iri imbere kizuba giteye imbere cyane ku bw'ibyo rero abaguzatunga twatumiye babishimye cyane barabona ko ari opportunity ari akaryo keza kuri bo kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu mugabo nabo nyine amahera yabo akagwira ibibazo babagije rero kwari uruhara rwa leta n'uruhe uruhara rw'abagwizatunga pirive n'uruhe urumva twashoboye gusobanura ko ari ari muri wa mugambi wa leta wa partenariya pibulike pirive leta irafisemo uruhara mu gukingira abo banyenimitahe hanyuma pirive nayo ikazana ayo maproje yo guteza imbere igisata cya turizime no guteza imbere igisata cy'uburimi bw'ikawa urumva rero ko ibyo bibazo byishyuwe abagwizatunga bashimye kandi bariteguye kuza kandi ni inama ya mbere nk'uko nabivuze mugabo n'izindi zizokurikira twabonye yuko hariho ri- abanyamahanga batandukanye mu bihugu bitandukanye ah, bimwe mu bihugu muzi mwari mwatumiye cyangwa mwabonye bashikirije ijambo ah, mu nama y'uno munsi barabahe bimwe mu bibazo byabo intererano yabo yari nk'iyihe ahanini ego urumva iyi nama twayiteguye aha anye hariko habera national prayer breakfast muri washington dc Ah, urumva hariho abanyamerika bagera ku bihumbi bitandatu bari bitabiye ayo masengesho ya national prayer breakfast donc twaciye natwe tuvuga tuti uburundi reka tworoganize iyi nama yacu donc abantu twatumiye bari abantu nyine basanzwe bari ngaha b'abanyamerika b'abagwizatunga bari mu, mu bisata bitandukanye ariko rero haje n'abandi b'abanyafurika b'ababanyi abakenya abantu bo muri congo drc abo bose n'abantu bazi uburundi ba- bakunda uburundi bamenyanye n'umurundi abino canke bumvise uburundi mu makuru canke bamwe bamwe bamaze no kuza i burundi kumbure ni kera abo bose n'abantu bakozwe ku mutima n'uburundi mu nzira zitandukanye abo rero nibo ba- bitavye ibiganiro vy'uno munsi kandi nibo bashoboye gushikiriza ko banezerewe cyane n'umugambi kandi banezerewe n- n'ako kajyo n'uwo muryango ubonetse wo gutuma bashobora kugira icyo baterereye mu butunzi bw'uburundi amushinga nahe claude niko ndeha turabashimiye cyane ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika namwe murakoze cyane ejo ku gicamunsi muri repubulika ya demokarasi ya kongo igisasu cya rokete cyaguye mu mujyi wa goma muri karitsiye ya mugunga komine ya karisimbi cyakomerekeje abantu babiri jimmy shukurani bakomera aratubwira iyi nkuru ku buryo burambuye
Ibyo byabereye muri karitsiye ya Mugunga imwe mu zigize Karisimbi mu mujyi wa Goma. Mugunga ni karitsiye ikora ku muhanda mugari uva Goma ujya Sake ihana umupaka na komine ya Goma ahagana muri Sake. Ni imwe muri karitsiye zituwe n'abantu benshi kurusha izindi mu mujyi wa Goma. Tukihagera twasanze imbaga y'abantu baje gushungera ibyabaye. Abantu babiri bahakomerekeye bikomeye bahita bajyanwa ku bitaro. Ni igisasu cyo mu bwoko bwa roketi kimaze guterwa muri aka gace ka Mugunga. Icyo tubona ni uko hari inzu eshanu zashwanyaguritse, izindi ebyiri zigashya, ibikorwa remezo birimo insinga ziyobora umuriro w'amashanyarazi ziwunyujije ku muhanda mugari uva Gumuja Sake nazo zahiye. Sadiki zirimo abagabo ni umuturage wo muri karitsiye ibi byabereyemo, yatangiye atubwira uko byagenze.
twebwe twaba twicaye mu karitsiye mu rugo iwacu tugiye kumva twumva ikintu gitambutse mu kirere abari kwanza mu ngambi imbere ku samusamu bagira ngo ni indege iri kuza abantu mu karitsiye bamwe baryama hasi ikintu kiza kiri kuza kiri kuvugiriza kirangije kiba kikubise mu mbuga y'umuvo- y'umusaza kiba kitanye umwana umwana n'umubyeyi Ke, aho kanya abamotari bahise baza bahita bashira ku mamoto bahita babajana mu kadisipa kadisipa gahita kugira ngo babashire vuba vuba utu amabande bahita babajana mu sebe babonye aho ngaho imaze- bombe imaze kugwa aho ngaho ni uko abantu baje bahura gusa baza gutabara inzu zirasenyuka ikintu kidusanga kikubise hasi cyane cyacimbye hasi Abandi baturage twasanze batubwiye ko bakomeretse barimo umusaza w'imyaka mirongo irindwi n'ebyiri n'umwana we bari bicaye mu mbuga hagati. Dona Karibadu ni umwana w'imyaka cumi n'enye nawe dusanze aho ibi byabereye.
Kwa genzi ilikuwa ikajipiga mule na muzee na musika na kengine I- iyi bombe yaje ikubita hari iruhande hari umusaza ndetse n'umwana muto abo bose bahise bakomereka ibi byateye ikibazo gikomeye kandi abo basaza berekejwe ku kigo nderabuzima ubu ngubu biduteye impungenge cyane ubwo iki gisasu cyamaze gukubita aha ngaha twese twagize ubwoba kuko nubwo cyazaga twari dufite impungenge ariko twahise turyama hasi nuko tujya gutabara nyuma Mara iliingia mule mushimu njo tukenda saa intervenire Iki gisasu kimaze kugwa muri karitsiye abaturage bahise bagira icyoba gikomeye batinya ko ibikorwa by'iterabwoba bishobora gukomereza mu mujyi wa Goma nk'uko bimeze muri teritwari n'umujyi wa Beni. Hodari Muhawe Darius ni umuyobozi w'urubyiruko mu mujyi wa Goma asaba inzego za leta kugira icyo zikora vuba na bwangu mu kurinda abaturage ibi bisasu.
ngiye nk'umukuru w'urubyiruko rwa kivu y'amajyaruguru ikintu ngomba gusaba gavumenti ni ukuvuga ngo bakore ibi- ibyo- ibishoboka byose bakore ikintu cyo bita nani kut- kureba iriya mbunda iriya mbunda emuventi iri gukoresha reba bitangirwa mu mujyi wa goma iriya mbunda bagomba gushakisha ukuntu kose na drone zo bafite ukuntu bayinetarariza kuko si none cyangwa ejo gusa ahubwo ndi kubona ko iyi bombe iratumara cyangwa se imbunda bayi- bari gukoresha iramara abaturage eh, hano mu mujyi wa goma Guverineri wa Kivu ya Ruguru General Peter Chirimwami Nkuba yahise agera aho ibi byabereye. Uyu yihanganishije imiryango yahuye n'ibi byago anizeza abaturage ko leta igiye gukora ibishoboka byose mu kurangiza intambara irimo gutera ibiza mu baturage. kuva intambara yatangira mu burasirazuba bwa Kongo nibwo mu mujyi wa Goma haguye igisasu nk'iki ibi bikaba byateye impungenge mu baturage ibindi bisasu byatewe mu mujyi muto wa Sake na Mweso mu teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo impande zombi zihanganye zirimo FARDC na M23 zikomeje kwitana ba mwana ku kibazo cy'ibisasu na za bombe ziterwa mu baturage FARDC ishinja M23 kuba ari ibitera M23 nayo igashinja FARDC kuba yibasira abaturage abaturage bakomeje gutakariza ubuzima mu ntambara zibera muri Kongo cyane muri teritwari za Masisi na Rucuru aho inyeshyamba za M23 zihanganye n'ingabo za leta ya FARDC Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri youtube na facebook kuri voa radiyo yacu nyuma y'ayo makuru ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
guhera ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika haratangira ikoraniro ry'iminsi ibiri rihuza abanyarwanda baba mu mahanga abatuye mu rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimo na perezida paul kagame benshi mu baryitabira ni urubyiruko navuganye na eric mazimpaka ushinzwe urubyiruko n'umuco muri diaspora nyarwanda muri amerika atangira ambwira ku musanzu wabo muri rwanda day iyi rwanda day twebwe nk'urubyiruko twagiye twibwirwa kenshi ko yatangiye uyu mwaka rero natwe nk'uko tutahwemye kujya tuyigiramo uruhare tuyitabira n'ubu nabwo twifuje kuyitabira nk'urubyiruko umusanzu wacu rero nta wundi ni ukugira ngo tugende duhure na bene wacu urungano rwacu bari hirya no hino bazaba bitabiriye dusabane tuganire bamenye uko tubayeho natwe tumenye uko babayeho muri uyu mushyikirano wa rwanda day muzabona umwanya wo kubaza ibibazo perezida wa repubulika paul kagame mu rubyiruko rwo muri leta zunze ubumwe za amerika ibibazo mwifuza kuzamubaza ni ibihe ntabwo dufite ibibazo byihariye twavuga ngo twateguye ngo tuzabaza nyakubahwa perezida wa repubulika ahubwo tubona uyu ari umwanya mwiza tubwirwa u rwanda cyangwa se dusoma ibigendanye n'u rwanda tubikuye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ubu rero nk'urubyiruko ubu ni wo mwanya wo kugira ngo tugende twimara amatsiko turebe ko koko ibyo dusoma ibyo twumva koko ko ari byo kuko twamenyeshejwe ko hazaba hari amaserivisi atandukanye azaba yahageze hakunze kuvugwa ikibazo cy'urubyiruko rufata ibiyobyabwenge mu rwanda kimwe no hanze no muri amerika by'umwihariko mufite ingamba zihe zo gukumira iyo myitwarire yangiza urubyiruko nibyo koko iki ni ikibazo usibye n'u rwanda gusa iki ni ikibazo cyugarije isi kandi tubona giteye ikibazo iyo urebye neza ubona mu minsi iri imbere urubyiruko nirukomeza kubigenderamo isi izabura abantu isi izabura abayobozi twebwe rero nk'urubyiruko dutuye mu gihugu cya amerika icyo dukora ni ukugerageza guhura kenshi gashoboka tukabiganiraho kuko umuti wa mbere wo kugira ngo iki kibazo kiranduke neza muri twebwe nk'urubyiruko ni uko tugomba kubanza tukabiganiraho hari ingamba nyinshi isi yagiye ishyira ahagaragara zigendanye no kugira ngo habeho kurwanya ibiyobyabwenge izo ngamba rero iyo duhuye nizo tuba tuganiraho ziba zashyizweho n'ibihugu mpuzamahanga byishyize hamwe n'imiryango mpuzamahanga yishyize hamwe ibyo ni byo tuganiraho twamara kubiganiraho tukareba uburyo natwe twabishyira mu ngiro kugira ngo tubashe guhashya burundu ibiyobyabwenge iyo rero tuvuga kubihashya ni ukuvuga ngo hari hari byinshi dutekereza kuba twakora kugira ngo aho kugira ngo dute umwanya muri ibyo biyobyabwenge ahubwo tuwute mu bindi nko mu nko- nko mu kuwuta mu eh, mu bigendanye n'imikino imikino urubyiruko dukunda imikino dukunda imyidagaduro uwo mwanya rero twumva twajya tuwukoresha mu myidagaduro cyangwa se imikino kugira ngo ibiyobyabwenge turebe ko twacukubiri nabyo ni ikibazo rero ariko tubona nitwemeza kukigiramo uruhare nkatwe nk'urubyiruko eh, kizahashywa kandi kikavaho burundu abantu bategereje muri uyu mushyikirano wa rwanda day ni ibihumbi n'ibihumbi kandi biganjemo urubyiruko hateganijwe iki kugira ngo eh, ruze kurushaho gusabana nk'uko nari nabikubwiye eh, turashaka kugira ngo eh, turebe dukurikije ibyo dusoma ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga icyo ni icya mbere turebe ko koko ari byo eh, muri serivisi zaba za- zageze hariya turagira ngo tuzagende tuzi tuganire nabo tubarebe tugire natwe ibyo tuvuga nabo icya kabiri nanone ki- gihari kizatuma dus- turushaho gusabana neza eh, twateguriwe twateguwe twabwiwe kenshi ko twateguriwe eh, ibikorwa bitandukanye harimo imyidagaduro aho bazatuzanira abahanzi aho batuzaniye abahanzi batandukanye abo bahanzi eh, ni abahanzi dukunze tuba tureba burya n'ubundi ku nko- ku mbuga nkoranyambaga ubu rero tuzababona amaso ku maso badutaramire tunezerwe dusabane n'abandi bagenzi bacu bazaba baturutse mu bice bitandukanye Eh, usibye n'ibyo hariho n'umukino wateguwe umukino wa volleyball ndetse n'umukino wa basketball nawo urahari uzahuza urubyiruko rwo muri amerika ruturutse muri states zitandukanye ndetse na bamwe mu- mu bazaba baturutse muri canada ku buryo rero twebwe nk'urubyiruko turumva dufite ibyo tuzasabaniramo byinshi kandi bizaduhuza ku buryo eh, turanezerewe turanezerewe Eric Mazimpaka ushinzwe urubyiruko n'umuco mu banyarwanda batuye muri leta zunze ubumwe za Amerika ndagushimiye cyane ku bw'akakanyuhaye ijwi ry'Amerika murakoze cyane muri repubulika ya demokarasi ya kongo amatora rusange muri teritwari za masisi rucuru kwamuta azaba mu kwezi kwa cumi uyu mwaka byatangajwe na komisiyo y'amatora muri kongo seni kuri uyu wa kane inkuru irambuye jimishu kandi bakomera mu itangazo ryayo sena isobanura ko ibikorwa by'amatora bizatangira tariki ya mbere ukwezi kwa karindwi uyu mwaka amatora y'abadepite ku nzego zose yo akazaba mu kwezi kwa cumi kuva tariki ya mbere kugeza tariki ya makumyabiri ukwezi kwa karindwi komisiyo y'amatora seni nibwo izatangiza ibikorwa byo gutanga amakarita y'itora ku baturage bityo tariki itanu ukwezi kwa cumi abaturage bakazatora abadepite abaturage bo mu bice birebwa n'iki kibazo bafite ibibazo n'impungenge kurusha ibindi uyu ni bwana sadiki kabera jason na richard gasore bakomoka mu teritwari ya masisi bavuganye n'ijwi ry'amerika ese masisi na rucuro eh, hakiri intambara urumva yuko aya matora yabasha kuba yaba ari tukiri mu maboko y'inyeshyamba cyangwa y'intambara abaturage bose baba babashije kuba barahunze ibyo ngibyo ni byo twakwibaza cyane cyane twari dufite impungenge tubona ko twaba twaratawe inyuma tutakiri muri iki gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo depite ndayishimiye harerimana justin ni umwe mu batowe n'abaturage ba teritwari ya masisi bayihagarariye mu nteko nshingamategeko ku rwego rw'igihugu aragira ati ndatekereza ko aba bantu bakuriye seni bameze nk'aho bisekera abaturage ba masisi abaturage ba masisi na rucuro kugeza ubu ngubu nta cyizere bafite cy'uko leta ishobora kubarangiriza intambara ziri muri kariya karere enemi akomeje kugenda ari gufata utundi turere dushya iyi guverinoma yacu sinzi niba ibibona uburemere bw'ikibazo na emuventura nk'uko tukibona kuko bo bamera nk'aho barimo barakina niba amatora atarashoboye gutegurwa muri iyi minsi bitambutse ikihe cyizere bashobora guhereza abaturage cy'uko intambara izaba yasubiye inyuma cyangwa se bazaba bayirangije mu gihe cyo enemi akomeje kugenda ari gufata uturere dushya Emmanuel Muhozi Ngaruye watowe mu teritwari ya Rucuru ku rwego rw'intara we avuga ko iki cyemezo kigaragaza uburyo leta ya Kinshasa ititaye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ibyo bintu ntaho bishimishije kuko hariyo makuru twaturindiriye twaturindira amakuru atubwira ko iwacu leta yahagurutse ikaba iri kwirukana umwanzi akaba ari kwiruka none yamara kuhava abaturage bakavuga bati noneho twaje muri arorema ntabwo tugira amakarite nk'abandi twahinga twagira utse noneho twaje no mu matora kandi kuri twe amatora ntariyo ngombwa cyane icyangombwa n'umutekano niki gikwiye gukorwa na seni mbere y'uko amatora akorwa muri rucuru na masisi ndetse na kwamutu hagaragaramo umutekano muke depite ndayishimiye justin asaba seni kureka abadepite bo muri izo teritwari batowe muri bibiri cumi n'umunani bagakomeza gukora bityo bigafasha leta guhashya imitwe yitwaje intwaro bakagombye kurekondiza abadepite batowe n'abaturage muri demiri disuwiti bityo bakaoruganiza ibitero bagatera umwanzi aho aherereye aho ariho hose bamara bagacura abaturage bamara gucura abaturage bakaoruganiza amatora naho kuza kubesha abaturage ko bari boruganiza amatora mu kwezi kwa karindwi mu kwezi kwa munane nta gikorwa na kimwe kiri gukorwa kuri tere cyaha icyizere abaturage y'uko ejo bundi bazataha iwabo ndakeka ni ukwisekera abaturage ariko depite yayobangira safari inshuti jean pierre nawe watowe mu teritwari ya masisi si ko abibona kuri we icyo abaturage bakeneye ni amatora anyuze mu mucyo icyambere na mbere mugomba kumenya ko ubutegetsi bugomba kuva ni ku baturage abaturage baratoye baradutoye imyaka itanu irashize nyuma y'imyaka itanu bakwiye gutora abandi Eh, icyo twebwe twakora ni ugusenga gusa amatora azabe vuba na bwangu ariko igihe cyose amatora atari yaba i- icyakozwe ni uko akohoye kosiyoneri ni ukuvuga inteko nkuru ifite nayo gahunda aho ni ibintu bitandukanye ariko nubwo abadepite bakomeza akazi ntabwo ari kuvuga ni ukuzakomeza paka ayandi matora azaza muri makumyabiri n'umunani oya abakurikiranira hafi politiki ya kongo bavuga ko kuba amatora ataba muri utwo duce abadepite babifitemo uruhare uyu ni bwana aime mbusa mukanda umusesenguzi wa politiki ya kongo akaba n'umuturage wa teritwari ya rucuru
iki cyemezo twacyakiriye neza cyane twumva ko muri masisi na rucuru hazabaho amatora ibyo ni iby'ingenzi cyane rwose ikibazo cyo kutabaho amatora mu duce twacu ni abayobozi ndetse aba badepite twatoye kuko bashaka kuguma ku butegetsi ubutavaho kubera n'ibibazo by'umutekano byarabaye ariko ntacyo bigeze bavuga
komisiyo y'amatora muri kongo seni yemeza neza ko aya matora azaba mu kwezi kwa karindwi n'ukwa cumi areba ibice bitabashije gutora kubera impamvu z'intambara n'umutekano muke aha abaturage bazatora abadepite gusa ni ukuvuga mu nteko nshinga amategeko ku rwego rw'intara ndetse n'abo ku rwego rw'igihugu jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abarenga kimwe cya kabiri cy'abakozi muri leta zunze ubumwe za amerika bemeza ko bakwemera guhara makumyabiri ku ijana by'umushahara wabo nk'ingurane y'uko ubuzima n'imibereho bya nyuma y'akazi bigenda neza kurushaho ibyo bikubiye mu bushakashatsi buheruka gushyirwa ahagaragara bwakozwe n'ikigo ford corporate cyo muri amerika temistokle mutijima ubwo bushakashatsi bwakozwe habazwa abakozi ibitekerezo byabo ku bijyanye no guhuza akazi n'imibereho yabo bwite abagera kuri mirongo itanu n'umwe ku ijana by'ababajijwe bavuze ko bakwemera gukatwa igice kingana na makumyabiri ku ijana by'umushahara bakakigurana imibereho myiza y'ubuzima bwite lini bufka inzobere mu mitekerereze ya muntu ukorera mu ishyirahamwe ny'amerika ryita ku mitekerereze ya muntu yemeza ko abantu barimo kugorwa cyane no guhuza ibijyanye n'akazi ndetse n'ibisabwa mu buzima bwabo bwa buri munsi yagize ati kandi tumenye rwose ko mu bice byinshi bya amerika usanga dufite impamyi n'umuhate wo gukora cyane twimazeyo ngo dukunde tugere kuri byinshi turimo kugenda rero dutahura ko atari byiza ku buzima bwacu ubu bushakashatsi bugaragaza ko abakiri bato bo mu kigero cyo gukora ari bo bashyigikiye cyane uku kureka amafaranga bakayagurana ubuzima bwiza bwerekana ko mirongo itandatu ku ijana by'abafite kuva ku myaka makumyabiri n'irindwi kugeza kuri mirongo ine n'ibiri ndetse na mirongo itanu na gatandatu ku ijana by'abafite kuva ku kigero fatizo cy'imyaka y'ubukure kugeza kuri makumyabiri n'itandatu bavuze ko bakwemera guhembwa make ariko bakagira imibereho myiza y'ubuzima bwite ku bwa Julia Tutheka umujyanama mu bijyanye n'akazi no gutegura imyirondoro ku rubuga resume birida akadomo com ibyagaragajwe n'ubu bushakashatsi ntibitunguranye mu butumwa bwa imeri yahaye ijwi rya amerika madamu Julia yagize ati ibyiciro by'abakiri bato mu myaka byagiye bigaragaza kenshi uburyo bikeneye umwanya w'akaruhuko mu buzima bwabo ni ingenzi ko kumenya ko ibyo bidasobanuye kubura umuhate w'intego kuri bo ahubwo bivuze gusa ko bashaka ko hagira ibihinduka kandi bakaba batifuza guhara ubuzima bwabo nk'uko ibindi bisekuru bibikora ku byerekeye abakuze kurushaho ni ukuvuga abari hagati y'imyaka mirongo ine n'itatu na mirongo itanu n'icyenda ho ijanisha ringana na mirongo ine na gatanu ku ijana by'ababajijwe bavuze ko bakwemera gukatwa makumyabiri ku ijana by'imishahara yabo kugira ngo babone ubuzima bwiza bwa nyuma y'akazi ni mu gihe mu bafite kuva ku myaka mirongo itandatu kugeza kuri mirongo irindwi n'umunani ho ijanisha ringana na mirongo itatu na gatatu ku ijana nabo bavuze ko babyemera bigenze nk'uko urakoze temistokle mutijima ni hano dusoreje aya makuru mbashimiye kwa mwaduteze amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi sesekaza ntimara abana inzara umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki maze rero mugireho icyenda nziza